Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda ho turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Irene niyo ngabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru yo kuri iyi saha. Beatrice Nyamoya umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu Burundi yafashwe n'igipolisi c'iperereza aja gupfungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu uheze ku kibuga c'indege ca Bujumbura.
ubu afungiwe muri serivisi nasiyonale do hanseyima aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimwo kunyuruzwa amazima yonko canke kwicwa bunyamaswa izuba riva Uyo ni Immaculee Hunja ayoboye umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
twebwe ku byo batubwiye hariko hakorwa amatohoza kandi idihashe ntishobora guhagarika amatohoza umwenegihugu wese mu gihe baba bategereje bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza uyo nawe ni Sixte Vinyi nimuraba ayoboye umugwi w'igihugu wigemujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje ikiringo c'ibihano ryafatiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervais Ndirakobuca umuhanuzi wo mu biro kwa President Godefroy Bizimana n'abandi bantu barimwo umukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu abari mu myiyerekano muri Sudani basubiye guhangana n'igipolisi ejo kuw'Imana ku mugwa mukuru Khartoum idonido ry'amakuru avuga hirya no hino abari mu myiyerekano muri sudani basubiye guhangana n'igipolisi ejo kuw'imana ku mugwa mukuru khartoum hari nyuma y'uko umushikiranganji wa mbere yari yakuwe ku butegetsi abdallah hamdok ateye igikumu ku masezerano n'abayoboye abagize kudeta yo gusubizwa mu mabanga yiwe kubera ishavu ku vyerekeye ayo masezerano abanyagihugu barihereje amabarabara y'umugwa mukuru Khartoum mu myiyerekano tangaza ko kubona Hamdok yemera kwicarana n'abicanyi ari uguhemukira revolution n'abanyagihugu barondeye ko ibintu bihinduka mu gihugu bamenyesha ko ibintu vyabereye mu mpisho bidaserukira abanyagihugu canke ivyasabwe n'abanyagihugu vy'uko urwego rwose rw'igihugu rugizwe n'abasirikare ruyoboye igihugu rukugwaho kandi rudasubira kugira uruhara muri politiki umusirikare mukuru muri sudani general abdel fatah buran ayoboye abagize kudeta yatangaje kuri televiziyo ko amdok azoyobora urwego rwa leta rwigenga gushika amatora abaye hisunzwe amasezerano yashyizwe ko leta mfata kibanza yobowe na hamdok izokurikiranwa n'igisirikare ivyerekeye ububasha azoba afise ntibitomoye kudeta yabaye haraheze ukwezi hamdok akaba yapfungiwe imuhiriwe kuva ico gihe uyu munsi arabiya sawudite yatanguje shampiyona ya mbere y'umupira w'amaguru y'abakobwa ku rwego rw'igihugu cose thomas kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru ikipe ebyiri za mbere na mbere z'umupira w'amaguru z'abakobwa zavutse muri arabiya sawudite mu bihumbi bibiri na gatandatu mu miji ya jeda na darana nyuma yaho gato andi yavutse iriyad umurwa mukuru ni damama mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka ushize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya arabiya sawudite ryatangije amarushanwa ya mbere ku rwego rw'uturere gusa uyu munsi noneho ni ku rwego rw'igihugu cyose shampiyona iratangirira mu turere dutatu twa jeda riyad na damam n'amakipe cumi n'atandatu amakipe azaba ya mbere azahurira mu mikino ya nyuma mu ntangiriro z'umwaka utaha i jeda muri iki gihe arabiya sawudite ifite ibigo bitatu by'umupira w'amaguru bitoza abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'irindwi y'amavuko irateganya kuzaba yarafunguye ibindi byibura bitandatu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu arabiya sawudite yari yarakumiriye abari n'abategarugori mu nzego zose zitandukanye irimo irashaka gusukura isura yayo ku rwego mpuzamahanga biturutse ku gikomangoma mohamed ben salman usa n'uyobora igihugu mu by'ukuri mu kigwi cya se mu mpinduramatwara yazanye harimo kwemerera bwa mbere na mbere mu mateka abagore gutwara imodoka mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ayo yari amwe amwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca interineti arico wesi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryongereje ikiringo cy'ibiganiro ryafatiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu burundi gervendira ko buca umuhanuzi mu biro kwa perezida godefroy bizimana n'abandi bantu barimwe umukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu bagirizwa kuba bagize uruhara mu mabi yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ahitana ubuzima bw'abantu cane cane ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura eloge wirikaneza ari nairobi muri kenya niyo nkuru dufitiye ikiringo c'ivyo bihano congerejwe kwa cumi n'umunani ukwezi kwa cumi guheze nk'uko itangazo rigufi ku bijanye navyo riri ku rubuga rw'inama y'umuryango w'umwe bwa buraya rivyerekana itangazo ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize ishirahamwe rya buraya ryasohoye rivuga ko ibi bihano biri mu ngiro kugeza kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibi bihano vyongerejwe ikiringo vyari vyafashwe mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vyerekeye godefroi bizimana umuhanuzi ajejwe ingendo z'akazi mu biro kwa perezida ndayishimiye ico gihe yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'uburundi uwa kabiri yafatiwe ibihano n'ishirahamwe rya buraya ni gervain dirakobuca bataziranda kugarika umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa perezida pierre nkurunziza ajejwe ibibazo vy'igipolisi ugira gatatu ni umukozi w'ibiro vy'iperereza ry'uburundi yitwa matiyasi joseph niyonzima azwi ku izina rya kazungu uwa nyuma kuri urwo rutonde rw'ubumwe bwa buraya ni general leonard ngendakumana yahoze ajejwe ibijanye n'ingendo z'akazi mu biro kwa perezida pierre nkurunziza akaba yanajejwe amabanga akomeye mu iperereza arimo kuba umuhanuzi mwishikira ibihano vyerekeye abagabo bane biri muri ibi bikurikira nta ngendo bazosubira kugira mu bihugu bigize uwo muryango kandi n'ubutunzi bwabo bafiseyo barabufatiwe mu ntango za bino bihano n'umwaka uheze itangazo ry'ibihugu by'ubumwe bwa buraya ryavuze ko ibyaha bagirizwa bigizwe no guhohotera kiremwa muntu gukoresha inguvu uguhamagarira abantu gukoresha igikenye ibyaha bikabije bihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu ibi bihano naho bigumijweho amerika yakuye ku burundi n'abategetsi babwo bihano yari yabafatiye mu kwa cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari mu ngingo ya perezida joe biden yo kuwa kane uheze umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yatwishuye muri make ko ataco yoshikiriza kubera ingingo leta itarayibona ariko kuwa gatanu mw'ijoro wa leta prosper ntarwamiye yahamagariye ubumwe bwa buraya gufuta ibihano bwafatiye leta y'uburundi kuva mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari mu itangazo yasomeye kuri radiyo na televiziyo vy'igihugu leta y'uburundi iboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu bigize ubumwe bwa buraya ko byofatira kuri ako karoro keza ka leta zunze ubumwe za amerika zerekanye bigatera intambwe navyo nyene bigahagarika ingingo z'agahotoro byafatiye uburundi asozera indwi yahariwe umurwanyi ku munsi wa gatandatu muri komine bugendana mu ntara ya gitega avukamwo hagati na hagati perezida ndayishimiye nawe yasubiye kuhagirizamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ko atakindi kiraje ishinga atari ukuryanisha abarundi gituma bajya abantu bavuga ngo ndabagira neza bajya n'abigirira neza iyo barabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano mugabo akubwira ngo wubake ibitaro ingwano iri kwiraba murabona iyo habaye akantu imiduga iriko amadarapo ingene ingana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mwarabibonye mu ndwi imwe gusa hari imiduga irenga igihumbi yose iriko amadarapo kandi banywa igitoro bakongera agahemba iyo tugize amagume niho bo babanezerewe mw'ishirahamwe ry'igiteka rihaniye agateka ka zina muntu burikorera hanze y'igihugu bemeza ko bafatiye ku matohoza bakora bamwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa buraya bakomeza n'ubu kwikekwa mu byaha bagirijwe kuva mu bibiri na cumi na gatanu anshar niko yagize umukuru waryo muri iteka twagira tuti kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa evariste ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze aha muri iri teka tugafatira ku biharo dufise aho abantu bashika amajana umunani bamaze kwicwa abashika mirongo umunani n'umunani nabo baranyuruzwa kandi ivyo bigakorwa na bamwe muri abo bari barafatiwe ivyo bihano haraheze amezi menshi ubuserukizi bw'umwe bwa buraya mu burundi n'abategetsi bariko baraganira ku kuntu ibihano vyafatiwe leta mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta vyovanwaho amasoko y'ijwi rya amerika yasubiye kutwemerera ko naho ibi bihano ku giti cy'abantu vyagumijweho atankeka ivya leta bizofutwa mu ntango z'umwaka utaha eloge burikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge mu rwanda kuri uyu wa mbere itariki ya mirongo ibiri na kabiri y'ukwezi kw'icumi na rimwe haburanishijwe urubanza rw'umunyapolitiki abdul rashid hakuzimana ubushinjacaha bukwirikirana ko ibyaha bine vyo guhakana jenoside gutera amacakubiri mu banyagihugu no gutangaza amakuru y'ibihuha ni ibyaha bavuga ko bifatiye ku biganiro yagiriye ku mihora ya youtube itandukanye erike bagira ubusa niyo nkuru dufitiye byibura iminota ibarirwa muri makumyabiri n'iyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge yakoresheje asoma icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana budurashidi hakuzimana ibyaha bya jenoside n'ibindi uregwa yakurikiranye icyemezo bucece ahagaze imbere y'umucamanza nyuma yo kwibutsa imigendekere y'iburanisha riheruka ku baburanyi bombi umucamanza yavuze ko yasuzumye niba uregwa yabafunzwe mu buryo butubahirije amategeko nk'uko yari yabitanzemo inzitizi mu iburanisha riheruka bwana hakuzimana ari kumwe n'umunyamategeko jean felix yarudakemwa umwunganira mu mategeko bavuze ko umugenzacyaha yamuhamagaje akamumenyesha ibyaha aregwa agahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta na hamwe hagaragara ibisobanuro ku byaha ubushinjacyaha bumurega n'ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha ubushinjacyaha buvuga ko hakuzimana n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bagahitamo guceceka ashingiye ku mategeko y'imiburanishirize mu manza z'inshinjabyaha umucamanza avuga ko iyo umugenzacyaha akora iperereza ashobora gufata no gufunga ukekwaho ibyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma amukekaho ibyo byaha cyangwa se ibyaha akekwaho bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri urukiko ruvuga ko nta makosa yabayeho mu gufata no gufunga hakuzimana haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ruvuga ko byari mu bubasha bw'izo nzego zombi rukibutsa ko uregwa n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bakayirengagiza urukiko rukavuga ko nta burenganzira bwa hakuzimana butubahirijwe kuba avuga ko umugenzacyaha yamukoreye iyicarubozo ryo mu bitekerezo amubwira ko yonsa ingengabitekerezo ya jenoside n'andi magambo agamije kumukomeretsa urukiko rwavuze ko uretse kubivuga gusa nta kimenyetso bitangira rwashingiraho rwemeza ko byabayeho urukiko rwibutsa ko nyuma y'aho ubushinjacyaha bugaragarije impamvu zikomeye kuri buri cyaha bumurega hakuzimana n'umwunganira mu mategeko banze kwiregura basaba ko yabanza gufungurwa akabasha kwiregura bakavuga ko mu gihe cyose atabashije kwisobanura kwisobanura mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta n'aho urukiko rwahera rwemeza izo mpamvu zikomeye urukiko ruvuga ko mu isesengura rwakoze ku magambo yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'inyandiko bamusanganye yagiye yandika bibumbatiye impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha bine mu cyemezo cyarwo urukiko narwo ruravuga ko kumufunga mbere y'urubanza mu mizi ari bwo buryo bwiza bwatuma ahagarika gukomeza gukora ibyaha birasubiza icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwavugaga ko umunyapolitiki hakuze imana ibyaha yari yarabigize nk'akamenyero bityo ko kumufunga yaba ari inzira yo kubihagarika nyuma y'isesengura ry'urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Hakuzimana abafungiwe muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi imbere y'umucamanza Hakuzimana ntacyo yatangaje kuri iki cyemezo gusa ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika ryahamagaye umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa umwunganira mu mategeko atubwira ko azinduka ajya kumureba aho afungiwe akamenya niba bazajurira iki cyemezo amategeko ateganya ko kukijurira bitarenze iminsi itanu nyuma y'icyemezo cy'urukiko urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kubohesha amapingu hakuzimana rumwuriza imodoka itwara abafungwa mbere yo kuyinjiramo hakuzimana yabanje gusuhuza umugore n'abana aha yumvikanye abwira abana bati muhumure kandi mwihangane nzagaruka vuba umushinjacyaha areguye umunyapolitiki ibyaha bine byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha byose bikomoka ku nyandiko n'ibiganiro yagiriye ku miyoboro ya youtube itandukanye harimo n'uwo yari yarashinze awita rashidi tv si ubwa mbere hakuza imana afungwa kuko yafunzweho imyaka umunani aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda we akavuga ko yazize impamvu za politiki nyuma yo kugaragaza umugambi yari afite wo gushaka kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwa na Pasiteri Bizimungu yakunze kumvikana mu biganiro akoresha amagambo akomeye kuri YouTube nk'aho avuga ko gushaka gutegeka u Rwanda bisa n'ibyahindutse umwaku aha akarondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka mu bihe bitandukanye ntibabigereho ahubwo ubuzima bwabo bugakomereza mu buroko ifungwa ry'uyu mugabo ririyongera ku rya Madame Yvonne Damangi ryamugwiza na Bwana Aimable Karasira uzaramba bose mu gihe kitagera ku mwaka bose uko ari batatu batatu bahurira ku byaha bya jenoside bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube bose uko ari batatu kandi nta n'umwe wemera ibyaha bavuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki eh bagira ubusa jwi ry'Amerika i Kigali tugushimire Eric ugaruke mu Burundi aho Beatrice Nyamoya umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu gihugu yafashwe n'igipolisi cy'iperereza aja gufungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu uheze ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagenzi biwe bafise amakenga ko ashobora kuborezwa igufa ido nido kuri iyi nkuru na Pierre Claver niyo nkuru amakuru ijwi rya amerika ryakuye ku kibuga c'indege ca bujumbura avuga ko umufasoni beatrice nyamoya yahagaritswe n'abakozi b'urwego rw'iperereza yororutse indege yari mukuye mu rugendo hanze y'igihugu umukozi wo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yatwiganiye ko abantu batazwi bari bamurindiriye kuva mu gatondo hanyuma bamwinjiza mu modoka rifise ibiyo bitabona ku nguvu ku mugoroba wo kuwa gatandatu ashitse ayo makuru abandanya avuga ko igipolisi caciye kija gusaka ku rugiwe kiyakura impapuro hamwe n'imashini nyabwonko ordinateur umuryango wiwe wemeza ko wagiye kumenya ko wabo yafashwe n'inzego zizwi kuri uyu wa mungu aho niho bagenzi we baharanira agateka kazina muntu nk'umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano ufitiye amakenga imakire hunja atwara uwo mugwi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ubu afunzwe muri serivisi nasiyonale do hanseyima aho ashobora gukorerwa ibyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimo kunyuruzwa amazima yonko cyangwa kwicwa bunyamaswa izuba riva umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu burundi ukaba usaba bishimitse inzego zose zijejwe kubahiriza agateka ka zina muntu ubutungane n'umutekano mu gihugu ko zozokora uko bishoboka kose zikubahiriza amategeko y'igihugu gukingira ubuzima n'iteka rya beatrice nyamoya ni umukenyezi w'inararibonye mu mboneza zifise uruhara runini mu bikorwa byo guharanira agateka ka zina muntu na cyane cyane abakabakenyezi n'abigeme bantabonikora mu gihugu eka no mu karere ka east africa igipolisi ntaco kirashikiriza ku mvo zoba zatumye uwo mukenyezi azwi cyane mu guharanira agateka ka zina muntu cyane cyane ak'abakenyezi afatwa icyo bikoze umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu cnidh wemeje ko uri kurakurikirane hagufi iyo dosiye sixte vinyini muraba yabibwiye bamenyesha amakuru i bujumbura turabizi ko bamuhagaritse kandi umuryango we nibo wari waduhamagaye batubwira hanyuma natwe turagira amatohoza yacu turamenya yuko ahubwo umuryango wari wamenyeshejwe abamuhagaritse kandi ko bamuhagaritse kumva z'amatohoza mu bisanzwe umuntu wese iyo polisi canke ubutungane bafise ico bakeneye kumubaza barafise ububasha bwo kumuhagarika bakamubaza ico kintu nibaza ko rero twese dufise amategeko amwe atugenga nta muntu n'umwe adashobora kubazwa n'inzego z'igihugu mu gihe baba bafite icyo bakeneye kumubaza twebwe dusanzwe twarabivuze twarasukanye n'umuryango hama turababwira tuti twebwe ku byo batubwiye hari kwakorwa amatohoza kandi ise imidihashe ntishobora guhagarika amatohoza umwenegihugu wese mu gihe baba bafite icyo bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza beatrice nyamoya avukana na francois nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambi msd utavuga rumwe na leta uyu musaza we ubutungane buheruka kumurungikira umutari mpuzamakungu wo kumufata bumwagiriza kugira uruhara mu itegwa ry'amagrenade mu gisagara ca bujumbura mu kwezi kw'icenda guheze abaharanira agateka kazina muntu bikeka ko beatrice nyamoya yoba ariko arabazwa ku rugendo yahoramwo ko yoba yarabonanye akanaganira na musaza we francois nyamoya ari mu buhungiro hanze y'igihugu beatrice nyamoya ari mu bakenyezi ba mbere batanguje imihari iharanira agateka k'abagore abagiye yarusha mu biganiro byahagaritse intambara mu burundi ndetse n'abatanguje ishyirahamwe ry'abagore bize iby'amategeko aramaze gufungwa akatari gake azira ibikorwa byo guharanira agateka kazina muntu pie clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pie clave kuri iyo nkuru ikibazo cyo gutorana kuzungura mu kinyarwanda ku bigeme n'abakenyezi kimeze gute mu burundi abakobwa n'abagore babona umugabane gute mugenzi wacu thomas kamirindi arabiganira ko na claudette niyo nzima ahagarariye imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu burundi n'umupfasoni justine nkuru nziza umurundikazi aba muri canada atanga ubuhamya ku buryo mu muryango wabo bumvikanye ku mutungo bamutorera kuba samuragwa w'umuryango novuge ko n'ikibazo gihari ikibazo kitaraboneka umuti kubera ko uno munsi uraje usanga hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cyashoboye kugenda kirashyira ko umukono ariko naho cyashyize ko uwo mukono ugasanga koko ntibiriko birashyirwa mu ngiro nk'uko twari tubyiteze twebwe abigeme n'abakenyezi aha nogaruka nko kuri artike ya mbere iri muri declaration universelle de droit de l'homme aho ivuga ko abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko ariko naho biri uko gutorana navuga ko kiri iki kibazo naho hariho imiryango imwe imwe igerageza kuza irabitunganya uko yonyine yiyumvikaniye ugasanga nk'ubuye nko muri miriye irbe biratandukanye no muri miriye rihane aho usanga mu bisagara niko navuga cyangwa mu mujyi imiryango ishobora kugaburira abana babo mu buryo bungana bose bagafatwa kumwe bitandukanye cyane mu misozi cyangwa ku mitumba aho usanga hoho umwana w'umwigeme iyo hageze ibijyanye no gutorana arotswa ikivi cyo kurimiramwo kimwe hama icyo kivi na cyo nyine ntuba urekuriwe kugikoresha ikindi kintu na kimwe keretse kukirima byumvikana ntukikotesha ntukigurisha urarima mu gihe uzo butakihari naho wagiye kubaka ntibaza kubaza ibijyanye n'icyo kivi rero byumvikana yuko ikibazo kijyanye no gutorana navuga ko ari ikibazo cy'ubutungane hanini nkavuga ko ari ikibazo cy'ubuntu mbere kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumugano bwa bwa sosiyete ibyo ndabivuga kubera nk'iyo turi ko turaraba nko muri za sentare ingene imanza zo gutorana kenshi zigenda kubera ko ata tegeko riba rihari donke risingwa usanga akenshi bishimikiza imanza zaciwe kugira ngo batunganirize ababa babituye icyo ni ukwita mu gifaransa ngira jerididanse rero muri icyo gihe hari aho bigorana cyane kuko na cyane cyane umucamanza yisunga icyiyumviro cyiwe cy'ukungene abona ibintu n'ukungene byabwirizwa kugenda rero bigatuma umwigeme ashobora guhabwa ibidakwiye kuko na wa mucamanza ubwiwe aba ari umurundi kandi akigendera mu mico y'ikirundi rero navuga yuko ikibazo cy'ugutorana ni ukuri ni ikibazo cy'ubutungane cy'ubuntu kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumuga bwa sosiyete ku butungane kubera abantu bavutse ku babyeyi bamwe botegereje mu bisanzwe kugira uburenganzira bumwe bisigura ko amategeko atari akwiye gutoranya hama kuri icyo cy'ubuntu naho kubera ko nta umuntu twese dufite ubuntu mu bisanzwe buduhimiriza kwishyira mu kibanza cy'abandi rero kumbure diferanse de tretima yategereza gusigurwa na diferanse de merite meno de kondisiyo kubera ko byari bikwiriye yuko umuntu ahabwa ikintu kubera akimerika hatarabwe uburyo twavutse kuko twese twavutse kumwe sino ni kubera ikibano kiba gifite umuco n'umugenzo kandi ufite de valere navuga nti umuco si wo guheba nanjye ndashyigikiye ko umuco ugumaho mugabo nimba hari ibikwiye kuba ameliyohe cyangwa kwisununurwa nabyo byari bikwiye kurabwa bikisungwa claudette rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine nyine na Justine araza kuzamo ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika aho bari hose uwa mbere ni aloyizi dufite kuri telefone aloyizi we irindi zina ryawe se ni iri imana irambona aloyizi rero mfite icyiyumviro ni uko ku kintu kijyanye no gutorana ku bagore cyangwa ku bakobwa numva umwe ngo ntitari gikwiye guteza impari cyane kubera ibyo bagiye babigaruka ko kesi mu burundi icyo nashikiriza ni uko abakobwa kubera yuko iyo bariko barashaka gutorana ngo banganye n'abahungu numva umwe ngo ni ibintu bigoye cyane kubera bica bisaba yuko bamwe ba ba mama batubyara nabo baca basubira inyuma nabo ngo baje gutorana ugasanga rero biriko birateza impari mu miryango cyangwa mu kibano
yego
icyo numva rero ni uko babandanya bahabwa kirya giseke baba baremewe n'umubyeyi kuri telefone dufite na jean bosco nabumva irindi zina ryawe ni irihe amazina yanjye yo kuri facebook ni arasandra manuel ayikuri ni niyo nizige jean bosco icyo icyiyumviro ntikikizwa ku bakuru bashobora gutorana mu migenzo y'ikirundi kuko twe twakuze tuyibona twakuze tubona yuko umukobwa bahabwa nyine bahabwa icyo bita ikivi kukikuraho rero nka jewe nk'igitekerezo cy'iwanjye umuntu umenga bakuyeho imigenzo y'ikirundi radiyo ijwi rya amerika claudette we abasaza bawe baracyakomeye ku muco w'ikirundi rwose aloyisi yavuze ko kumbure umwigeme cyangwa umwigeme ngo mu gihe atagiye kubaka ariho yoroswa iryo tongo atarashyigikira cyane yuko kumbure umugore yamaze kujya kubaka atosubira kujya gutorana iwabo kubera ko aba afite itongo iyo yagiye kubaka mudakumbura iyo aba yari hafi nari kumwibariza none ko nawe nyine nimba ari nk'umusore nawe nyine azozana umugore esike uwo mushyitsi we byo bagiye gutorana siko uwo mupfasoni wiwe n'abazogenda gutorana hama noneho ndetse n'ibyo ko kumbure twemeranije ko ari uburenganzira bw'umurundi wese bw'umuntu wese kiremwa muntu tukaba twavutse mu buryo bumwe uyu munsi iyo aza kwisanga ari umwigeme cyangwa ari umukenyezi yari kuba ariko abitanga muri iyo ntumbero nyine yari kumva avuga ati jyewe bampe icyo kivi kimwe kumbure ibindi nabyo ntware ibi byinshi kubera ko ndi umuhungu yewe kumbure aho ibambewe nari numva yuko kubera ko twese turi abantu kandi twavutse kumwe ahubwo twese twari dukwiye gushyira ku gatima imbere ko kumva kurondera akumva yuko ego nibyo ko dutorana ibyo ababyeyi basibye twari dukwiye kubibamo kumwe hama maze agatima ko kumva ko nawe reka arondera ibyiwe akaba aricyo ashyira imbere cyane kuko jembo ni menga defwa ibiye bidoda kugwiza meno n'ibinebwe hariho abazokumva ati umubyeyi igihe yararondeye ibi ko ndi umuhungu nta kamaro ko kurondera ugaca usanga none na hagiyemo na muvezi gestion kubera ntashobora gufata neza atunganya ibintu neza atazi nyine byarondewe rero byo numva ikintu navuga ko turi bamwe twavutse kumwe turi abarundi twese kandi n'imbere y'ubutungane tungana nari numva yuko ako gatima abarundi dukwiye kugahindura nta muntu n'umwe numva yobabara mushiki we ariko aramererwa nabi atari ko araronka ibyo yategerezwa kuronka hamazeho yumva nyine ari umuntu afite ubuntu bwuzuye rero kumbure nogeza ngaho kuri aloyize hama kuri jean bosco avuze ati kumbure hagiye gutorana k'umugenzi w'ikirundi waba uvuyeho yewe siko ndabibona kubera ko umuco w'ikirundi ntugizwe n'icyo kintu kimwe cyo gutorana gusa ako ni akate kamwe mu byinshi kandi noneho nimba yumva yuko uwo mugenzi we wari uhari kuva kera hariho n'iyindi migenzi yari ihari muga purisi ko epoke yagiye iragenda uko hagiye harabaho evolisiyo hariho ibyagiye bikugwaho kubera aho kumbure twabonye tuti iki kintu nticyari bikwiye kugenda gutya ayi nk'uko kera atamukobwa batajya ku ishuri cyo kimwe n'umuhungu bakiga amashuri amwe maremare ugasanga umwe bamubwira ati we witeho udukorwa two mu nzu ubundi yiteho ibiye ariko ibyo uno munsi byaragiye birahinduka wasanga hariho ibisata bigenewe cyangwa abakenyezi batigamo ngo byagenewe abahungu ariko ubu byagiye birahinduka kandi ibyo bica biza gukontribiwa novuga mu iterambere cyangwa muri developema y'igihugu rero tanke y'uko icyo kintu tutariko turacyumva kumwe navuga ko ari intambamyi ikomeye kino umuco w'ikirundi nta muntu n'umwe yashigikira ngo uveho ariko sirisaji ko habaho dezamelioration nabyo vyokogwa kugira ikibano kibeho gitunganijwe neza kandi abantu bose bumva nyene bajwitsa nuko ikibano gitunganijwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hanyuma mbazanire umushyitsi wa kabiri justine nkuru nziza twebwe ingene twabyifashemo nibaza yuko ubwa mbere nuvuga yuko ibyo gutorana jewe ntibirimwo kuko ndiko ndavuga kuri bose kuko cyangwa bazatoma nk'umuntu afite abahungu umunani tuvuge naho twafata abahungu gusa abahungu umunani abo bose rero murabona itongo ingene ringana benshi bafite amatongo manini si benshi bafite amahegitari none rya tongo uwundiho uturetse n'iby'amategeko niwe arigaburira abo bana umunani abo bahungu umunani nabo bazobyara bace basubira abagabo buzoba ari ikintu cyitwa ubunywenywe n'izina ry'uwarirondera izofugika twebwe rero twavuze tuti n'umubyeyi wacu yari asigaye avuze ati bane itongo rya so ntimuze murimanyagure bizobe umuzana w'urukundo hagati yanyu kizobe ikintu muzohurirako murikorere ko mwese baba abahungu baba abakobwa biba itongo ry'umuryango kuko nibatangura kurigaburira nze imana hakizimana imbere agakura bose bose bakagaba undi wese akacagira abana undi wese agacagira abuzukuru abo bose bazoza baraba bwa bunyoni bw'itongo none wumva turi ko dupfike turi ko dupfike icyo gice cyane cyane umubyeyi na basaza bacu bahagaze ko baravuga bati reka riguma ari itongo rya data rifite izina rya data tuzoheze turikorere ko nka koperative kandi ndamaze kumva n'abandi babigize gutyo nshuti mwese muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimiye ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bafashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasige behu amakuru yarahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe naje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza